Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani ibice bitatu no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mudukurikira kandi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri kugeza mu kanya saa mbiri nshuti mwese turi kumwe ndabaramukije na Eugenie Mukankusi ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba mbanje ariko kubiseguraho mutababarire rwose ibyuma bikomeje kudutera ingorane ntabwo birimo gukina neza nk'uko twagombaga kubagezaho inkuru zose ariko n'ibikunda mu kanya turagezaho inkuru zitandukanye harimo iyerekeye abaturage b'i Busoni bavuga imirambo imaze gutorwa mu kiyaga Rweru ku ruhande rwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo abayobozi bakaba bavuga ko harimo gukorwa amatohoza komiseri mukuru w'ikigo OBR gitoza amatagisi n'amakori mu Burundi arahamagarira abatanga ayo makori mu mujyi wa bujumbura kuyatanga gutanga rero imisoro bakura mu mazu amafaranga bakuye mu bukode mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani abatuye mu mirenge ya butare na bweyeye mu burengerazuba bw'u rwanda baravuga ko bagorwa no guhahirana n'ibindi bice kubera kutagira imihanda turabagezaho kandi n'ikiganiro kira ku byerekeye indwara ya sida ntimuze gucikwa twizere ko ibyuma biza kudukundira mu kanya muraza rero gukomeza gukurikira ibyo biganiro byacu ni tugira amahirwe yo kubona imirongo tukabasha kubibagezaho mutwihanganire radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twongeye kubiseguraho rwose mutubabarire ibyuma byatugoye ariko nk'uko twabibabwiye turagerageza kubagezaho amakuru havugwa mu karere tunyarukire mu burundi tujye ku murongo wa telefone ko tutabashije kubagezaho inkuru irambuye mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi yari yaduteguriye ariko ni inkuru yerekeye imirambo ibiri imaze gutorwa mu kiyaga cya rweru ku ruhande rwa komine busoni mu ntara ya kirundo nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya jean bosco nagira ngo utubwire muri makeya ibimaze kugerwaho muri aka kanya hari amatohoza arimo gukorwa ariko hari icyari cyamenyekana
ego ejo nko mubivuze kuri uyu w'imana buramatari w'intara ya kirundo ndetse n'abajejwe umutekano barashyitse aho ibyo biziga byatowe uko buramatari yabimenyesha avuga ko bagerageje kuraba bakabaza abarobyi batoye ibyo biziga avuga ko biboneka ko amazi aho aho amazi yabasheshe ari amazi akunze kuzanana n'isuri cyangwa amarebe ibyatsi byo mu kiyaga bikunze kuhasukwa bivuye mu mazi azananye akagera uruzi ruva mu rwanda rugaca mu kiyaga urwego rero uko babibona babona ko muri kano kanya amatohoza ya mbere amaze gukorwa ku ruhande rwa jeje intwaro n'umutekano yerekana ko abo bantu bo baje bazananye n'uruzi akagera ruva mu rwanda rugaca mu kiyaga urwera
iyo urebye barebye icyo baba bamenye iyo mirambo cyangwa se ibiziga babirebye babona byifashe gute abantu baba barishwe baba bararohamye mu mazi byaba bimeze gute
ego jeni abarobyi twashoboye kuganira ari nabo bababonye ubwa mbere batubwiye uko babonye abo bantu nubwo kumbure bihava bigorana kuvuga kuko bishobora kuba biteye ubwoba batubwiye yuko ibihimba bimwe bimwe by'umubiri wasanga kimwe muri ibyo biziga kidafite umutwe ugasanga ku rundi ruhande ugasanga amaboko ntagaragara kuri icyo gihimba ndetse batubwiye ko byaboneka ko hashobora kuba harabaye ubugizi bwa nabi bw'ubwicanyi baba bavuga se ko iyo barebye babona ni abagabo baba bari barimo gukora nk'imirimo ku ruzi nk'abarobyi cyangwa se abandi bantu cyangwa se harimo n'abagore
abarobyi batubwira yuko abo bantu bose uko ari babiri ari abagabo ariko rero icyo bavuga ni uko haba ku ruhande rw'abarobyi baravuga ko batamurobyi wabo batakaje eka ndetse haba no ku ruhande rw'abajeje intwaro baravuga yuko aho bagerageje kubaza hose atanu umuntu n'umwe arababwira ko yabuze uwabo ikiyaga rweru gisanzwe gikora no ku ntara ya muyinga buramatari w'intara kirundo baravuga yuko bamaze babashyinguye ariko bamaze gutohoza bakabaza yuko yuko ni muyinga hari umuntu baba barabuze babashyinguye baramaze kuronka amakuru avuga yuko ni muyinga naho nyine ata muntu barondera bivuze ko bakomeje gukeka ko baba baraturutse mu rwanda iyo mirambo yaba yaraturutse mu rwanda yarashyinguwe rero nta n'ushobora kuzashaka umurambo w'umuntu we ngo awubone
abantu baciye bashingurwa ubwo nyine bagiheza gutorwa kuko uko buramatara bimishikiriza ndetse n'aba banyagihugu baravuga ko bari bamaze kononekara cyane atabaye gushobora kumenya isura cyangwa kubona isura cyangwa kumenya uwo ari we ari naho bavuga ko bahavuye baca bafata ingingo yo kubashingurana n'ingoga kubwira kumvo rimwe basigura ahanini imvo y'amagara y'abantu
ndagushimiye cyane jean bosco ubwo iyo nkuru turaza kuyibona mu kanya ibyuma bidukundiye turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye urakoze cyane
urakoze nawe jeni turacyari mu burundi turi kumwe na mugenzi wacu diane ndonse aho adufitiye amakuru kuri bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya bubanza bakomeje kujyanwa mu bindi bihugu mu bihugu by'abarabu diane ndonse icyo kibazo cyifashe gute ko kimaze iminsi kivugwa
egoje ni kiramaze iminsi ikivugwa nk'uko mubivuze ubu rero ahubwo ahanini ngo ni abakenyezi bijana bagenda bavuga ko bagiye kurondera akazi ntawe uvuga yuko aba yatwawe ku nguvu gusa berekwa inzira n'abandi baba bagiye aho muri ibyo bihugu by'abarabu ahanini havugwa igihugu cya Oman n'igihugu cya Arabi Saudite rero bamwe bavuga yuko baba bagiye ngo nk'abagabo bamwe bamwe twavuganye barungitse abakenyezi babo hari abemera bavuga bati bagiye gukora akazi ko kwamura ivyamwa muri Arabi Saudite
icyo kibazo cyari kimaze iminsi kivugwa nk'uko tubikomejeho abo bagore hari abagiye babatera akamo bakabumvisha ko ikibazo gihari ko iyo bagezeyo bafatwa nabi ndetse hakaba abatwarirwa impapuro z'inzira bakaba badashobora no gutaha byaba biterwa n'iki kuba iki kibazo gikomeza hari amakuru y'abaturuka mu buyobozi yaba asobanura n'ingamba zafashwe kugira ngo babuze aba bantu kugenda
ego ku bw'ibyo igituma nyine bimeze uko abo mu ntwaro baravuga bati ntibazi neza igituma abo bantu bagenda icyo baba bagiye gukora naho baba baroye ati nta makuru baba bafise rero kubera ko atamuco uhari buramatari w'intara ya bubanza nobistanse butoyi avuga ati ibyo bintu birakwiye guhagarara naho hariho abavuga bati bajya gukora ngo ibikorwa byiza bakaza bakaramukanya bakongera bagasubirayo avuga ati ntibihagarare kubera ko bitaratomoka iyo bajya kubera ko bamwe bagenda bakarira gutyo nyine bavuga bati babayeho nabi bati ku bw'ayo makuru ntibihagarare uburengo bariko baragira amahimiriza mu ntwara bongera bavuga bati impapuro abantu basanzwe bakorera muri ibyo byo gutanga impapuro ko ufatwa uzofatwa ariko arabikoreramo atanga impapuro kuri mbere n'abo bantu yuko azohana bivuze ko ubu ngubu noneho ntawe barimo kujyanwa ku ngufu cyangwa se gushukwa ahubwo barimo kugenda babishaka babyumvikanyeho abagore babyumvikanyeho n'abagabo babo
ego mu bisanzwe uko ibiri ni uko muri ibyo basanze harimo amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu hamwe na leta nyine baravuga bati harimo urudandazwa rw'abantu urwo rudandazwa mu buryo rukorwa ni uko abantu bagenda basa n'abahenzwe yuko bagiye gukora akazi mu buryo bwiza naho hari abashikayo bagaheza bagaca basigara bavuga yuko bafashwe nabi batabaza ngo batabagwe ni uko rero uko bavuga bati ni ibikwiye guhagarara nyine nk'uko amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu nyine atakamba nabo nyine bavuga bati ntibigarukiraho iki kibazo kiraboneka no mu zindi ntara uretse mu ntara ya bubanza
ego aya mashyirahamwe bikaba bavuga ko ari henshi gusa muri ino minsi mu ntara ya bubanza ahitwa muri zone musenyi niho bavuga ko bigwiriye aho abantu bashika umunani ku ndwi ngo bashobora kwama bariko baragenda reka ngushimire nawe kuri iyi nkuru ubwo turaza kuyibona mu kanya ibyuma ntibyadukundira urakoze cyane diane donse
murakoze namwe jene muri kumwe na radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro tubagezaho kuri iyi saha cyerekeye inkuru cyane cyane zo mu karere twakomeje kubasaba kutwihanganira rwose kuko twagize ibibazo by'ibyuma ubu kugeza n'ubu ntibirakora no mu mpera z'icyumweru byaratugoye ariko turakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho amakuru uko muba muyategereje reka dukomereze mu burundi nanone turi kumwe na mugenzi wacu ku murongo wa telefone evariste nzi ko banyanka evariste uranyumva
ndakumva neza jeni ye amakuru atugeraho ni uko komiseri mukuru w'ikigo obeyeri gitoza amatagisi n'amakori mu burundi atera akamo abatanga ayo makori mu gisagara cya bujumbura bapangishije amazu gutanga amafaranga baba barungutse mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani watubwira uko icyo kibazo gihagaze
uko icyo kibazo gihagaze jeni ni uko kuva mu ntango z'umwaka abanyagisagara bapangishije amazu n'ibindi bibanza bahamagarirwa mu mezi kwa mbere kwa kabiri n'ukwa gatatu gutanga ikori ry'amafaranga baba binjije bakuye mu mazu bakoteje cyangwa ibibanza bitandukanye aha aba rero aberwa n'iryo kori n'iyo empo baba barenza naba bakwizana ko miliyoni w'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi magana umunani bisigura ko abantu ibibanza baba bakoteje cyangwa amazu aba akoteshejwe aba arihishwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi ku kwezi uno munsi rero umukuru w'igisagara cya bujumbura yari yakoranije inama yerekeje intwaro mu mazoni n'amakomine mu gisagara cya bujumbura kugira rero ngo abahamagarire guhimiriza aho barongoye kugira ngo bitunganye bitegure gutanga aya makori hatarenze mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka nyine ayo makori asabwa na y'uyu mwaka ushize gusa cyangwa hari n'ibindi birarane
ayo mafaranga avugwa na y'uno mwaka ariko rero umukomiseri arongoye ikigo obert yamenyesheje yuko hariho n'abandi basanzwe baheranye mu myaka iheze akabasaba yuko nabo nyine boza bitegekanije kuriha ibyo birarane ari nacyo gituma kiyamenyesha yuko bagiye kugwiza ibiro bagiye kugwiza ibiro by'aho batangira iryo kori ni mu gihe rero ukareba bahora babitangira mu kibanza kimwe kiri kuri omayisi akaba yamenyesheje ko buri komine muri meri ya bujumbura uko ari atatu bagiye gushyiraho ibibanza bibiri bibiri kugira ngo bizakunde baba abaheranye ibiraranye n'abiteguriye kuriha ano mezi umwaka wa bibiri na cumi n'umunani gushyira mu mpera z'uwa gatatu bashobore kuyatanga ku gihe evariste nzi ko banyanka nawe ngushimire kuri iyi nkuru ubwo inkuru irambuye tuyirarikire abakunzi b'ijwi rya amerika baraza kuyumva mu kanya kari imbere iyi mashini ubanza zitangiye gukora neza urakoze cyane evariste
murakoze namwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro tubagezaho muri aya masaha ubu noneho tunyarukire mu rwanda abatuye mu murenge wa butare na bweyeye mu burengerazuba bw'igihugu baravuga ko bagorwa no guhahirana n'ibindi bice kubera kutagira imihanda abo baturage baravuga ko ibyo bibagiraho ingaruka zirimo guhendwa n'ibintu biturutse ahandi ndetse n'ibyo biyejereje ubwabo ntibibone isoko inkuru irambuye rero murayigezwaho na mugenzi wacu temisitokire mutijima
abatuye iyo mirenge yombi hana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ku gice cy'uburengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda bagaragaza ko izo ngorane zishingiye ku buhahirane ziterwa n'uko nta mihanda ikoze neza iri muri icyo gice ibyo bigatuma nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihagera yewe n'izitwara ibicuruzwa zikaba mbarwa uburyo bwo kugenderana n'abahandi muri icyo gice rero bukaba kwifashisha za moto izo nazo zikaba zihenze kandi zitanatwara ibicuruzwa cyangwa ibindi bahashye nk'uko abo baturage baba babikeneye hariho hava guhendwa ku biribwa bakura ahandi baragenda bakamanuka bakajya nk'inyamagabe bakajya nk'iyo za huye aho bita za maraba kurangura imboga bakazizana ariko urumva nimba umushombeko wari bugure nk'amafaranga ijana awugeza hano ugeze kuri magana atatu ibyo nabyo bikaba ari imbogamizi bigatuma ibintu byacu usanga bihenze ikiro cy'ibishyimbo kigura magana ane magana atanu gutyo aba ari mu iyera ryabyo iyo atari mu iyera ryabyo gishobora no kugura magana atandatu n'itanu cyangwa magana arindwi bitewe n'iki kibazo cy'imihanda ku bacuruzi hari ubwo ibicuruzwa bibura ibyo bigatuma ubucuruzi bwabo butagenda neza ubu abacuruzi ba santere ya buganzo bakagombye kuba ari abantu biteranya bagakodesha imodoka ikabarangurira ikabazanira ibintu byabo baranguye nta kibazo kibayeho ariko ubu ngubu usanga abakozi barenga makumyabiri mu isantere bagiye gukoresha umutwe abakozi bikagera nabwo abakozi babura ibyo bashakaga gucuruza ntubicuruze kubera ko bitaziye ku gihe barahendwa n'ibyo bahaha ariko kandi n'ibyo biyezereza ntibipfa kubona abaguzi bavuye ahandi babicuruza hagati yabo bigatuma ibiciro byabyo bigwa hasi cyane nubwo twahinga tukeza ntabwo dushobora kubona urufaranga natwe rwatugirira akamaro imyumbati ntirenze amafaranga igiye ibiri wateruye wagiye iriya ntabo hanze bashobora kuza batugurire ubwo abantu batugurira nyine ni aba hafi muri karitsiye imyaka duhinga ntabwo ibona amafaranga ntabwo tuyabona kubera nta masoko dushoramo niba ikiroro amafaranga ijana cy'imyumbati kugira ngo uzabone ibyo bihumbi bitanu ufite n'abandi bantu rero ugatanga na mitiweli ntabwo wapfa tuyafatisha ikibazo ntaho tugira gusa imigenderanire y'ibihugu by'u rwanda n'uburundi yatosekaye nayo yakomye mu nkokora ubuhahirane muri iki gice cyisangaga ku baturanyi babo bo hakurya y'imipaka cyane cyane kubo muri bweyeye aho twahahiraga ni burundi harafunze hanyuma ahandi duhahira ni kure ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza ku isoko ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango ituye hano ngo nimba umuntu yari afite wenda ibihumbi by'iwe icumi yavuga ko bishobora guhaza umuryango we ari hano iyo hajeho impamvu zatike agahahira kure nabyo biba ikibazo ikibazo ahanini tugira ni ikibazo cy'uko twajyaga imboga tuzikuye i burundi noneho ubu ngubu nta n'umurama turi kubona ngo dufumbire tube twahinga izindi abana bacu barusheho gutera imbere inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi iyo mirenge yombi ibarizwamo ziravuga ko imihanda yo muri icyo gice yatangiye gukorwa zikizeza abahatuye ko mu gihe izaba yuzuye n'ubuhahirane hagati yabo n'abatuye mu tundi duce buzagenda neza umuhanda niwo utuma habaho kugenderanira hagati y'imirenge rero umuhanda uturuka gikunamvura ugakomeza ukagera rasana umurenge wa bweyeye ukambuka bweyeye muri kiyabo ni umuhanda w'ibirometero hafi mirongo ine na bitandatu uri gukorwa nkaba ntekereza ko rero urujya n'uruza rw'abaturage cyane cyane abakoresha ibinyabiziga rushobora kuzoroha noneho n'ikibazo cyo kubona uko bajyana umusaruro byorohe cyangwa se kujyanayo ibindi byera ahandi nk'umuceri uturuka za bugarama nabyo bikoroha uwo ni bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda abatuye iyi mirenge ya butare na bweyeye batunzwe ahanini n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ariko kuri bweyeyeho bakagira indi ngorane y'ubutaka bwaho busharira ku buryo umusaruro w'ubuhinzi ukunze kuba mukeya bakisanga bagomba gushakishiriza ku masoko y'ahandi kugira ngo babone ibibatunga ingaruka bitugeraho nyine ni bwa bukene n'ababana bwo kuguma kugwingira n'urugendo kuko nta matike tuba twabona ngo tubashe kujya guhahira aho ngaho biri tukaguma mu bwigunge nyine temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisitoke mutizima gushimira nawe kuri iyi nkuru twongere dusubire mu burundi uburundi ntiburagera ku gipimo gisabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms ku bijyanye n'inkingo cyangwa se inshanshu mu ntara ya ngozi minisiteri y'ubuzima mu burundi yamenyesheje ko inkingo zimaze kugera ku gipimo cya mirongo inani n'umunani ku ijana mu gihe oms isaba mirongo icyenda na gatanu ku ijana ibindi kuri iyi nkuru murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu fidelite y'ishatsi leta y'uburundi ifise ihangiro ryo gushika ku rugero rwa mirongo icyenda na gatanu kw'ijana mu gisata c'incanshu zitangwa mu gihugu ariko iremeza ko hakiri akagihaze tagende ku mana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu kugwanya indwara ya sida novuga yuko nta nambanyi nyamukuru zihari ariko turabonye yuko hamwe hamwe n'ubu hariho imigwi y'abantu bagikurikirana kwemera nibaza kuba kutajanye nk'ivyo gucandaga bamwe bita abemera ivya zibiya baracabaye intambamyi turizera neza yuko inyigisho bariko barahabwa n'abajejwe intwaro izofasha kugira ngo uno mwaka turimwo mbere uzoshobora bose kubashikira kugira ngo ntihagire umwana w'umurundi asigara inyuma ataronse incanco abo bayoboke ba zebiya ni abantu bagwiriye mu ntara za kayanza na bubanza ntibitabira amasekeza y'incanco aba yatunganijwe mu gihugu bakemeza ko atandukanye n'ukwemera kwabo hagati aho mu gihugu c'uburundi umwaka hatunganywa kabiri indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo muri izo ndwi niho haheza hagacandagwa abavyeyi b'ubungenze hamwe n'abana umupfasoni umukuru w'igihugu denise nkuru nziza igihe yugurura indwi yahariwe amagara y'abavyeyi n'ibibondo mu ntara ya bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yarateye akamo abo bayoboke ba zebiya kuvavanura n'iyo myemere ituma batitabira incanco kuko ku bwiwe ata mwana n'umwe akwiye gusigara inyuma naho biri uko bukeye kabiri mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani igihe ariko haraba isekeza ryo kurwanya ikiza c'indwara ya mugiga mu burundi bamwe mu bayoboke ba zebiya kiretse ko batagyitabiriye hari n'abakubaguye abana babo batewe izo ncanco mu ntara ya ngozi mw'ikomine ya tangara abana babiri barakebaguwe ku kuboko aho batewe urushinge abavyeyi babo bakabikora mu ntumbero y'ugushaka gusohora uyu muti batewe naho uburundi butarashika ku ihangiro rya oms iryo naryo akaba ari mirongo icenda kw'ijana ry'abacandazwe ubwenge naho ibitigiri vyari bigeze mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe kugeza ano mango hari iciyongereye mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe mu bibiri na cumi n'umunani ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwamenyesha ko bugeze kuri mirongo ine na gatanu kw'ijana ariko ubu buvuga yuko bushitse kuri mirongo ine n'umunani ku ijana bukishimira intambwe bwateye mu turere tw'ubuvuzi novuga yuko ubure bw'ubuvuzi bwagerageje kuko nta karere k'ubuvuzi katashikanye ibice mirongo icenda ku ijana dufata yuko naho mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga ibibondo dufite ibiraro vyiza ngaha muri afurika eka mbere no ku isi hariho abana twasanze mu ntara zimwe zimwe batari baracandaza turavye rero ibiharuro twifise twashimye ko benshi bashika ibice mirongo icenda kw'ijana bashoboye kuronswa incanco ku bijanyeho n'isekeza ryo kugwanya indwara ya mugiga mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bashikiriza ko barengeje ibitigiri vy'ihangiro bari bihaye ibiharuro twari twiyemeje gushikako vyari ibiharuro bishika ku bice mirongo icenda na bitanu kw'ijana tukaba twashikanye ibice mirongo ite- icenda na bitanu n'ibice bitandatu kw'ijana vyumvikana yuko twakoze neza cane mbere turashima cane ko twakoranye neza abajejwe amadini twashikiriye abenegihugu ba baba miliyoni umunani hisunzwe ibiharuro biva mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi no kurwanyikiza ca sida ivyigwa vyakozwe mu myaka ya bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'indwi abana barenga mirongo indwi n'umunani ku gihumbi bitaba imana bariko baravuka mirongo ine n'indwi ku gihumbi bapfa batarashikana umwaka nayo abavyeyi amajana atatu na mirongo ine na bane bapfa bariko baribaruka ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi fidelite yishatse ijwi rya amerika Fidelite ishatse urakoze kuri iyi nkuru yerekeye amagara y'abantu ibyerekeranye no gutanga inkingo kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abanyagihugu ku makuru yandi yerekeye ubuzima twari twabateganyirije inkuru ku byerekeranye na sida ku ruhare rw'abagi- eh, uruhare ru- abantu bigisha bafite rufite akamaro kanini cyane mu gufasha abana bagendana umugera wa sida bandujwe n'ababyeyi mu kubakundisha ishuri mu kiganiro cy'uno munsi rero twari twabateganyirije uburyo umwana wafashwe nabi n'umwigishwa mu ishuri bamwinuba ahitamo guta ishuri akigumira mu rugo ariko ubwo iyo nkuru muyitegereze turaza kuyibagezaho cyangwa se tuzayibagezaho n'ejo igihe ibyuma bizakomeza kudukundira twongere rero tubisegureho kuba rwose mwatwihanga- mu- ibyuma bitagenze neza ariko kandi mukaba mwatwihanganiye tubibashimire tubashibwira kandi ko mu makuru ya siporo kuri uyu wa mbere umunyaeritreya melhawi kadosh kodos uh, ukinira ikipe ya astana yo muri kazakhstan ariwe wegukanye intera ya kabiri ya turu du rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kigali huye ahita yambara umupira w'umuhondo nshuti rero mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi no kuba mwatwihanganiye ngashimira hejeniri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na uh, fasiri gebehu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbasezeye rero mbifuriza ibihe byiza kandi mbatumira mu bindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu kanya igisubizo cyacu